tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi muri ko muratwumviriza hano muri studio y'indwi muri kumwe na joe diane ni nahazonge ko buremesha no kwashikiriza ikiganiro muri isanga mukunda muri isanga y'uno munsi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku batwumva muri mu rwanda ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu instagram twitter na youtube ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ni muri isanga ku ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murazi ko muri isanga akanya kenshi tuba dushaka kukabaha kugira ngo mutubwire akaba riri ku mutima mudusangiza amakuru avuga irya nino hari igihe rero tuba dusaba abatumire hari igihe duhitamo kubaha ijambo mwebwe mukatubera abatumire kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aha iwanyu mwongere mugire n'icyo mushikirije kuyavuzwe ahatandukanye aho ukorera hashobora kuba harabaye amakuru tutamenye ku ijuru rya amerika aho wiga amakuru ashobora kuba yarahabaye ntituyatangaze aho ugendera aho waciye ni ibiki biriko biravugwa aho iwanyu turi igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe y'ukwezi kwa gatanu ukwezi kuri kunkumbuye kwa gatanu habaye byinshi muri politike mpuzamakungu mu burundi mu rwanda hatandukanye haragiye haravugwa amakuru mu bisata byinshi biye raba ibihugu bitandukanye intambara muri ukraine ingendo zitandukanye z'abakuru b'ibihugu aha turavuga nka lavrov umushikiranganja rejo imigenderanire y'uburundi y'uburusiya n'andi makungu yarayagendeye uburundi ubu akaba ageze muri mozambique yaraciye muri kenya hari inama y'abakuru b'ibihugu vya yase iriko irabera mu burundi mu rwanda ingingo zitandukanye zarafashwe abana bagiye guhabwa inyama y'ingurube kugira ngo babandanye mu byo kwiga byabo bigenda neza kandi amafaranga agabanyuka hirya no hino ayavugwaho muri niyo dushaka kandi mutubwire n'ibitandukanye kuyo muvuga ku cyo mugona kuyo twabatangarije kuri kuno kwezi kwa gatanu kose erega no mu kwa mbere ko tugeze mu kwa gatanu kuva mu kwa mbere murashobora kutubwira ibyagiye birabaranga vuba mu kwa gatandatu n'isi y'umwaka izoba yikunkumbuye nuko rero uwa mbere tugiye kwakira ni emmanuel emmanuel ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane murakoze nitwa emmanuel mvuka i makamba ku musozi wa murezi makamba haravugwa maki niyo uherereye i makamba cyangwa niyo uvuka gusa
ego niyo mvuka kandi n'ubu niyo mherereye ku musozi w'umurezi
imakamba ndahabona umusozi wa muresi uri muri yahe komune ga emmanuel
hanyene muri makamba jisite avuye kuri zone haruguru gatoya y'uduga amaja kuri ino nzego munsi ya gasamari eh nuko rero inanzegwe muravuga maki amakuru tutamenye ico uvuga ko iyo twabatangarije nayahe
bo nk'amakuru tunovuga harimo uno mwanya tunezererwa twebwe abenegihugu nayo abadutwara ingingo baza barafata muri iki gihe ariko abantu benshi bariko barimbura isimburwa z'ibiharage nk'intete z'ibigori aho bahanurira abenegihugu kudasesagura umwimbu no kudashora kugira ngo bawuhereze mu isoko kubera iki ni rirerire ibi byerekana ingene bitaho abenegihugu kuko muri mwene iyi minsi mu minsi iheze haribonekeza usanga abantu ba- iyo barose umwimbu baca bashora bahereza mu isoko ariko iyo hageze mu itera canke mu gihe c'ici bikabagora ngene bagaburira abana babo Mhm.
rero izi ngingo nk'izi tuba- tuba tunezererwa kabisa na ntaryo umwimbu n'umwaka atari ikirenga cane Mm. iyo tuvuze ingingo bafashe ah, ba- ni itegeko bavuga ati umwe wese abike nimba ari itegeko mu- mubika ibingana gute bababwira kubika ibingana gute urugero rungana gute ibishogwa bikangana gute
Oh, gushogwa azi- ni ni itegeko ni ku- kudakura umwimbu nk'ahantu runaka ku- kudakura nk'intara y'amakamba iri ku mupaka wa tanzania aho abenegihugu bamwe basanga bashufise nk'ingeso yo kugomba ku- kubijabukana hakurya Mhm.
cyane bakagomba kubihereza mu isoko kugira ngo bakabemo ibindi ariko bakagumya niho wo- woba ukenya akantu ukaraba ngene ukundi kuntu ukaronderamo uda- udashoye umwimbu ushobora kugufasha mu bindi bihe byinshi Mm. I- intu i- umwimbu nk'uyo cyane cyane iyo tuvuga nk'ibiharage kugira ngo umuntu awubike bitononekaye kera ah, ba- habaho ibigega bawushinguramo ubu muca muwushira hehe mufise ibigega canke
bo ego hariho aba- abahinga bo ku mitumba i- ba- bamwe bamwe baza barigisha kandi hariho ni- n'amahangara ya mwamwe bagiye barashyiraho ubu bishatse aragenda akandikisha umwimbu wiwe hanyuma aka- akawushyira nko muri mu ihangara ni ukuvuga nko nk'ihangare rya yubatswe na dowa ku musozi wa kinzigoma iriyo Mhm.
aha n'inyigisho bamwe bamwe baza bara- baraha abanye- aba- abenegihugu ngene baza barabika umwimbu ngene bafata umwimbu hama muwubikisha kwa gusa
Bo, ego aba- aba- abaza kwigisha babigisha kuri gusa kabisa bigisha kuri gusa urakoze cyane emmanuel ngaho makamba mucungararo ya nanzegwe ugira umunsi mwiza kandi uturamukiriza abanyamakamba
E, murakoze ariko ikindi kibazo nagomba ayandi makuru nagomba mvuge ku- kuyavutswe kuyaciye ku iradiyo ariko unyarutse kuko turafise idris na salomo barindiriye unyarutse Mm.
najya ujye mushinge ujye mu depite muri ta- muri uganda yafatiwe ingingo yo kutajya muri amerika kubera rya tegeko ryatowe Mhm.
hirya birababaje cyane nk'ibihugu usanga tuvuga ariko twigenga ariko iyo dutoye itegeko rituraba igihugu riraba igihugu cya afurika usanga duca dufatirwa izindi ngingo n'ibihugu rutura kandi aba ari- aba ari ikibazo ki- ki- cy'igihugu runaka kitwa ko cyikukiye mugabo iyo hafashwe nk'i- nk'ingi- nk'ite- hatowe nk'i- nk'itegeko hagaca haza ibindi bihano bivuye hanze biza ku- ku ku gihugu cyifatiye ingingo cye kugira ngo gikingire abanyagihugu cyari kibuze ibintu bimwe bimwe abanyagihugu Mm, no, hama abavuganaho ko baba bariko bara- bararaba ko agateka ka zina muntu katokononekara bo ubivuga kwiki so si agateka ka muntu ku ku- ku- gukunda uwo wipfuza ukabikora uko ubishaka kuri wewe
bo jewe nsanzwe ndemera imana kandi turafye amategeko y'imana mu byo mu byo twigishwa muri bibiliya ntaho ntaho byari byaboneka ibyo bintu biriko biraza yuko umugabo ashobora kujamana n'umugabo umugore akajamana n'umugore nuko biriko biraza rero tukabara ku- kuvyanka uca umengo natwe sugonyanga agateka kazina muntu ahubwo numengo n'aha- n'abantu be baza guhonyanga ivyi- ibi- itegeko ry'imana urakoze ugira umunsi mwiza emmanuel eh, imakamba
sawa murakoze namwe Eh, eh, akazi keza Mm, ku murongo wa telefone turafite idrisa na salomo ariko turahera kuri idrisa dusaba salomo kuturindira idrisa uratwumva
ndabumva neza uherereye Mwiriwe hega neza ego uherereye hega Mwiherereye idrisa hano i Kigali- mwiherereye hano i kigali mu rwanda Mhm, amaja he Eh, eh, mwiherereye hano karuruma niho mbarizwa ego ijambo ni ukuvuga rwawe ngo ndabashi- ndabashimira cyane n'abanyamakuru babanye muri uku kwezi kose ndetse n'amezi yashize Mhm, babanye neza kandi twabateze amatwi mm, kandi mwatugejejeho ibintu byiza n'impanuro nziza mhm, Eh, n'abatumirwa bose ba- babashije gutumaho baba- batugiriye inama nziza mm, ndetse zitubaka mm, ni ukuvuga ngo ikintu nyine muri iyi muri aya mezi atandatu ashize cyatugoye cyane mhm, ni izamuka ry'ibintu bicuruzwa byose byari hejuru bivuze ngo na leta yo mu rwanda cyangwa y'u burundi koko ibicuruzwa bagiye babigabanyaho hamwe na hamwe mhm, ugasanga ba bacuruzi ntibabimanura ahubwo barimo baracuruza ya- ibindi bindi ibyo bagabanyije turabibura ku isoko mm, bagiye babifungirana twarabibuze kandi cya giciro cyagumye kiri hahandi noneho natwe abaturage biba biratugora cyane ubuzima burimo muri iyi minsi urajya ku isoko ugasanga nta kintu nta kintu gisigejeye mu rugo kandi mwisabira ngo n'aba- n'aba- n'abakoresha bose bakorera aba- bak- bakorera aba bafata abakozi babo neza kubera ibintu byose biri hejuru kubera ngo nta kuntu umukozi yakwihaza kandi akora buri munsi ubuzima yaba arimo nta musaruro yatanga ni ukuvuga ngo turasaba leta ko yaganira n'abako- n'abakoresha bose ko ibiciro babongeza abantu imishahara n'abaturage babashe kubona babashe kubona n'ubuzima bwiza na wa muturarwanda ubasha guhinga wo mu cyaro niyisabira leta ko inkunga yamugeraho ikaba irabyongera umusaruro bakabibona bakabibona kuri twe kugira ngo umusaruro tubashe kwihaza neza mu gihugu kugira tubashe no gusagurira amahanga urakoze turabona nyine kubera turabona igihe tugezemo n'icyo gukora cyane nisabira n'abaturarwanda bose gukura amaboko mu mufuka kugira ngo tubashe gukora duteza u rwanda imbere urakoze ugira umunsi Kandi mwiza ni- Idrissa
Eh, murakoze cyane Ego, twakire na salomo ku yundi murongo wa telefone salomo ishimwe ikaze ku ijwi ry'amerika no muri muri isanga salomo uratwumva
ndabumva neza Eh, uherehega salomo
Ah, mberereye i butare mu rwanda mu karere ka huye Mm, aho i butare muvuga make
Ah, i butare icyo tuvuga ni uko twishimira ko eh, icyo twishimira ni uko ibicuruzwa bimwe leta yabimanuye
Mhm,
ikamanuka abaturage tukaba turimo turaronga igifungurwa kuri make make hatari igiciro kiri hejuru cyane mhm,
ariko njye igitekerezo cyanjye ntabwo ari cyari icyo kuko njye ahubwo nagira ngo ngire icyo mvuga kuri ririya tegeko museveni aherutse gusinya ryo- rihana abaryamye bahuje ibitsina abaryamana bahuje ibitsina mhm,
hama tukumva amerika yitera hejuru ngo bafashe ibihano mhm,
biriya byakabereye urugero abandi baperezida ba afurika na- n'ibindi bihugu n'abandi banyafurika muri rusange twese mhm,
Eh, kuko biriya bigaragara nk'igikangisho cy'uko n'ubundi bigaragara ko amerika n'uburayi n'ubundi byatwinjiye mhm,
Eh, bashaka kutuhitiramo uko tubaho kurusha uko twebwe abanyafurika tuhitiramo kubaho mbona aribo bashaka kubigena Mm.
kuko biriya ntabwo twe- ntabwo njye byantungura eh, kuko niba warigeze wumva inama ya y'iterero angirikani ku isi iherutse iherutse kubera mu rwanda mhm,
uburyo abasenyeri n'aba- n'abapiyekopi bari itorero ku rwego rw'isi hari mu bihugu by'uburayi bigumuye mu nama i kigali mu- yari hateraniye ngo kuko ngangire kandi ngo y'u rwanda n'ibihugu bimwe na bimwe byo muri afurika byanze kwemeza buriya buriya burenganzira ngo bakavuga ko ari uguhonyanga agateka ka muntu mhm. ariko tugarutse gato ndakwibarije gatonya ga salomo tugarutse nko kuri cwa ruvuze ca ah, uvuga ko amerika ikangisha ivyo bihugu bitandukanye uretse ko ari amasezerano ivyo bihugu bisinya ah, bakababwira ati kugira tuzotanga ino mfashanyo iyi n'iyi murinda kuzokubahiriza ibi n'ibi aho ho uhavuga ku iki
ariko biriya ibyo mvugaho Mm,
mpamya ko biriya bihugu tutarabibona afurika twabagaho mm,
ntabwo bakwiye kudukangisha ziriya ziriya mfashanyo zazo n'iriya miryango n'ubundi ziriya mfashanyo n'iriya miryango nibyo bituma afurika iri mu bukoroni butarangira bwahinduye isura kuko ntabwo tuzava mu bukoroni tugiteze amaboko bari abantu ahubwo kandi n'ibyo badufashisha ibyinshi babikura iwacu niko njye mbizi mm,
Eh, ubwo rero ntabwo bariya ntabwo eh, ngira ngo njye ngarutse gato ndi nk'umwe mu bantu bishimiye intambara y'uburusiya na Ukraine kubera ko uburusiya buriya bwatweretse ko amerika n'abanyaburayi batakyoyoboye isi bonyine mm,
Eh, uburusiya bwatweretse ko imitegekere y'isi byanze bikunze igomba guhinduka kandi niko tubyiteze iriya ntambara nirangira kuko uyu munsi wa none twabonye amerika isuzugurwa abantu benshi bari bazi ko amerika idakorwa mu jisho iyo ivuze n'abari abanyaburayi ariko ku kinya aravuga ati reka nze mbese ko uburusiya n'ubundi imbaraga zacu zihari n'ubundi ntaho zagiye
mm.
kuko eh, buriya rero ntabwo abaperezida ba afurika n'ubundi nicyo batukangisha kujya ngo mu bihugu byabo nibyo bihano nyamukuru babanza kudufatira ariko birakwiye nyine ko babifata kuko nese umuperezida wibye amafaranga muri afurika ajya kuyabitsa iwabo
reka ntitubye
nihari yabitsa niko biri umutegetsi mukuru muri ibi bihugu byacu amafaranga yiwe n'imitungo ye iba amazu ushaka inzu nziza niho ayubaka kugira ngo niyama ava ku ngoma azahite yerekeza yabandanyiriza kubayo niho umwana we yifuza ko yiga ntabwo byadutungura kuko n'ubundi twabonye ejo bundi inama ya afurika yunze ubumwe ngo na leta zunze ubumwe za amerika amerika ihamagaza inama ibihugu mirongo itanu na bine bakurira indege bakajya kubera muri amerika ese niba amerika idushaka yadusanze iwacu muri afurika ko ari twe dukeneye twebwe niba idukeneye ntidusanze iwacu ubwo kujya iwabo bitwereka ko twe tuyikeneye ahubwo yitadukeneye ibihugu bya perezida mirongo itanu na bane bakurira indege biriya bintu ni ibintu nk'abantu bapfa na afurika twe tutigeze twishimira nuko ijwi ryacu nyine rero rituje ariko ariko ngira ariko ngira amerika ntawe yategetse kuza
oya gutegeka buriya ni ubukoroni nyine bushya ese kuki wo ari umuntu utekereza yahamagara akavuganira isanzwe yacu urakoze ugira umunsi mwiza salomo ariko imbere ko ndakureka ukagenda wowe ubaye nk'umutegetsi wa afurika bakakubwira ati ngo canke ugatwara nk'umuryango w'ubumwe bwa afurika uniyo africaine wowe bicura iki ajya amanama wobwira bagenzi bawe ngo ntibaze babasange hariya canke byogenda gute
nabanza kubishyira mbere na mbere nabanza ngaca imiryango nterankunga yabo imyinshi kuko n'ibikoresho byabo muri afurika tukigira yacu imiryango zino ngino akanama ko k'umuryango w'abanyamaguru kabungabunga amahoro izi ngabo zibungabunga ubutumwa muri afurika ni izisabura afurika ntabwo ari izibungabunga amahoro ntabwo mbwira ukuntu muri congo monisiyo yamaze imyaka makumyabiri ariko uyu munsi yamusitirwa niba ushaka gufata igihugu kugira ngo ihirike ubutegetsi bwa cisekedi kuko burya cisekedi ni ambasaderi w'ubumwe bw'uburayi na amerika muri congo ntabwo ari umuperezida w'abanyekongo urakoze ugira umunsi mwiza salomo
yego namwe murakoze yego turafite kandi na watara ariane bambwiye ngo ni yitwa gutya ariko ngo ijwi ni iry'umuhungu watara witwa ariane cyangwa nako itazira
ariane nako nitaziye kweka witazira ariane
yano byashize ubu ngubu umuntu ndagashimye ko nagashyira kuri facebook uca wita ariane
yego kuko nasanze ari akazina kanjyoheye cyane kuba nagakoresha kuri facebook
ntabahora bakwihenda ko bakakwitiranya n'umukobwa
abariho bariho birashyika ariko iyo mbonye ko ibirango bigiye kuba birebire mbikata nyine nkahita mbabwira ati oya ngubu ndi umuhungu
nuko rero tukubandanye na ariane cyangwa na watara tukwite gute mu kiganiro
ikiganiro mushobora gukoresha amazina nyine kuri facebook cyangwa se mukandika muzesi moses reka tukwite moses ubwira ntiduhubye abantu ego uhereye hega moze
bemerewe mu gihugu cya malawi
aho muri malawi hari amakuru menshi avugwa reka tuguha akanya tubwire
yego nk'uko mubyumva amakuru ariho kandi akaba aguma yemezwa na leta ya malawi amakuru arara yo kwimuza ngiye yakadika mu gisagara no mu bice nyine butandukanye kugira ngo zibe zaja mu nkambi ya zareka nyine byashyizwe mu gikorwa kandi biri no mu mirimo ntabwo barabihagarika ariko by'ukuri turahangayitse twebwe twavuga ko turi impunzi ngaha muri kino gihugu kuko ugiye kuraba iyo nkambi ariko baratwibutsa kuko iba ariyo tuhoja kuko inkambi iboneka nako nta bushobozi ifite bwo kwakira impunzi nk'uko turi ngaha ngaha muri kino gihugu kuko umuntu kuba yewe muruta kujya hanze aha hantu ntumuhicarirayo ndumva ko bitaba byoroshye cyane kugira ngo yahatura aho ngaho ntumuhicarirayo gute ntibabagaburira abasanzwe bari mu makambi ya zareka rcr na leta ya tanzania ntifungurira abari mu makambi ya zareka ga ramoze
ibifungurwa nk'uko nabivuge ko ubwanjye uko ndabibona ibifungurwa ntabwo bihagije nko ku mpunzi ni kimwe ikindi umuntu kwitwa impunzi abafite ibyerekana ko uwo muhungu ubwo ngubwo ari impunzi nk'uko nko mu mibereho uburaro aho kuba ingenzi ku buzima bw'umuntu ariko se ntijya mu nkambi nta afite aba nta burara afite we na kumwe ntabyo afite ubwo ngubwo bamurungitse mu nkambi gukora iki rero nk'ubu dore mbaye nk'urugero ubwo impunzi ngaha Malawi yandikiwe ko itegereza kuba yahembwa ingana n'amafaranga angana n'ibihumbi umunani n'amagana ane ibihumbi umunani n'amajana ane ni inkangahe mu madolari kugira ngo tubyumve hama umunani n'amajana ane akahembwa ku munsi cyangwa ku kwezi
ibyo bihumbi umunani n'amagana ane gashobora kuba bidakwiye n'idolari icumi akayaronka mu gihe kingana gute
umuntu akaba yayahembwa mu mezi atatu
akaronka amadolari icumi ku mezi atatu ni ukuvuga amadolari atatu ku kwezi
kwezi umuntu akaba abwira ko azosubira kuronka ikindi gihembo ari uko amezi atatu arangiye ariko se amezi atatu izo dolari icumi zakumarira iki mu gihe uba utuye ahantu byitwa ko atanzu ufiteho ahubwo wenda ushobora kuba wapanga n'inzu mu kandi ese ubwo ngubwo wumva amafaranga yatunga umuntu
hanyuma iyo ayo munani n'amajana ane udusigure ko angana n'amadolari icumi bahabwa ku mezi atatu iyo umuntu bamaze kuyamuha baramushyira kutwo kurya ku kwezi ku kwezi bayamuha ati twara wimenye wigurire byose kuva kuri a gushika kuri zedi
nk'uko bimeze kuri ayo madolari icumi uvuze aho harimo buri kintu cyose kigena umuntu mu buzima bwe buri kintu cyose aho uzakuramo uwo munyu uzakuramo ayo mavuta uzakuramo iyo sabune uzakuramo ibyo byo kurya ndetse n'imyenda uzayikura aho ngaho rero tukabona ko ku munsi ubwo buzima ntabwo buza butorohereza nk'impunzi rero by'ukuri kuba twari turi mu mujyi cyangwa twaba turi mu bice bitandukanye by'iki gihugu hari icyo byadufasha ndetse bigafasha n'imiryango imwe imwe ijya iri mu nkambi kuko wagira uko uturose ugarukira ko mu nkambi uri mu nkambi kugira ngo nawe abashe kuronka icyo afungura none ubu leta iri kuyaduhutagiza ngo ni mpaka tujye mu nkambi mbese yaradufashe imvura imwe imwe mwajye muyibona turafungwa tubaho nabi ndetse tubaho nk'aho umwanzi ntabwo turi ikiremwa muntu abana babaho nabi ababyeyi b'ingenzi babaho nabi ndetse none hari n'abo ubu ngubu ubwo tuvugana aha bakiri mu gato kuko basanze ko atabyangombwa bigaranga ko ari impunzi bafite wowe warasubiye zareka cyangwa wagumyeyo ntiwigeze uvaho
jya rimaze urugendo ko nkamara gufatwa nabi narinyegeze na n'ubu baho ndi kabisa ninyegeje mu nzu y'umwenegihugu yagize ko bari kwaraguhiga uko kandi n'urupapuro rwakwemera kuba waba wica impunzi akaba rutoye gerageza rwose tukugeze ku mbura niyo byaturura uzashyika mu nkambi uronka uburyo bw'ukuntu washaka ikindi gipapuro aho ndavuga fomu
nuko urakoze rero kudusangiza ayo makuru ni ikibazo ku ijwi rya amerika twakoreye ko tuzona bandanya dukora ko ku buryo bwimbitse moses wenda nisigura nari navuze ngo leta ya tanzania hakuvuga leta ya malawi nashaka kuvuga leta ya malawi hamwe nabaza nimba hari ico leta ya malawi na na rcr biheza bikabongera ku mfashanyo mwa muri ko muraronka hambavu y'amadolari icumi ku kwezi urakoze hamuturamukirize impunzi zose ziri ngaho muri malawi ku ijuru rya amerika tubase ku mutima
okay murakoze namwe yego mu yundi murongo wa telefone ku ijuru rya amerika turafise muhamed muhamed ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane uhereye ga muhamed
agiye mpereye muri malawi uri impunzi nka moses canke wowe uri mu bindi
nanjye ndi impunzi
yego ijambo ni rwawe umwanya uraduha amakuru avugwa aho uri ubwire n'icu utangaje kuyo n'icu uvuga icu ubona kuyo twagutangarije muri kuno kwezi kuri ko kuri ko nkumura
ya kino mwadutabira ni ukudutabariza hano mu mahanga uko tubayeho kuko nkanjye ndi umwana w'umusore umubyeyi wanjye yamfashaga yitaba imana mu kwezi mu mwaka ushize mukore sana
Mm, ubwo haza n'iki kibazo nyine cyo kutuvana aho twakoreraga mu makaritsiye ngo tujye mu nkambi ariko tuza gusanga yanga ubona ikibanza mu nkambi barimo baragurisha abantu ba- bafashe umwanya nta hema bagitanga ni bande bagurisha
impunzi zabagayo mbere zikagurisha ibibanza za- byazo
ugasanga nko mu gikari nyine aragurishije ngo urebe ukuntu washyira ihema
hama ugasanga- RC RCR niyo ibazwa impunzi gisata ca ONU kijeje impunzi RCR ntibaza kubagendera bamara kubagendera baka bavugisha ntibabona ko muhari ah, ah, muri mu bibanza by'abandi kibazo mukibatuye bavuga gute
okay iyo uhageze ba- bagufasha bakakujyana mu nkambi iyo uhageze barakwandika bakareba impapuro zawe niba uri impunzi nyabyo cyangwa niba uri umucengezi basanga uri impunzi bashaka gusiga ahantu- ahantu mu kibuga kinini umupira
Mhm. hama ukaza uriko uratwumvaga Mohamed Mohamed turacari kumwe ndumva Mohamed tumutakaje ndaza gusaba mu kanya muhinga bw'ivyuma bongere bamutugarukanire kugira ngo abandanye atubwira ivy'iryo gurishwa ry'ibibanza bitandukanye biba hagati avuga ko biba hagati y'impunzi ziri muri Zaleka ariko turafise kundi murongo wa cumi Silvestre ikaze kujuga Amerika
murakoze cyane kumwe ikaze Mm, uherereye numva uri mu rwamo rwinshi sinzi ko tuzakumvikana neza
Eh, ndabumva jemerere i nairobi nairobi kuri mu rwamo rwinshi uri gupagasa
Ah, ndiko nagenda ngendera nja mu kazi Mm.
ka misi yose nuko rero umwanya ni gwawe
Eh, rero icyo nagira mvuge nagira mvuge ku byerekeye by'iribwa ry'inzuza ry'ibiciro ku bifungwa bimwe bimwe Halo?
turakumva
Eh, ni ukuvuga ku bintu byerekeye n'iribwa ry'ibiciro Eh, ndakunda gusoma kenshi na kenshi kuri facebook ibyo baba banditse nko mu gihugu mvukamo yuko buri kwiduka cyane siho honyine gusa siho honyine gusa kuko dufate nta mperereye muri nairobi ibiciro byaduze cyane A- a- akarorero Ndibuka hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ike- na mirongo ibiri rero ubu nasika ngaha nairobi Mm, mbwa naje kundira ubuzima sindi mpunzi mm,
Eh, ujewe inyu- ikiro kimwe cy'ibi- ikiro kimwe cy'ifu icogeye twahegura amahera mirongo itandatu
mm, ariko ubu ujya aho bigerereye ikiro kimwe kiri- usanga two tukigura ijana ijana na ijana na mirongo ibiri ubufu bw'iki ga ga Mohamed
si muhamedi ni silvestre ni Silvestre urantunga ntubufu bw'iki ubufu uvuze ngo ikiro kimwe c'ubufu ubufu bw'ibigori bw'ingano bw'iki Eh, bwari bufu bw'ibigori eh
Eh, twakigura amahera mirongo itandatu mhm,
Eh, ariko ubu uhuye ni amahera ijana ijana n'ibiri mm.
hanyuma ku byerekeye eh, amantu z'amakoto icyo gihe icyo twa- icyo twayigura amahera mirongo itandatu ariko ubu kiraduga kigeze ku mahera amajana abiri na cumi n'atanu Eh, kigeze ku majana na cumi n'atanu burya niho muri muri- uno uno mwaka uhe- umwaka uheze
turiko turakumva twanka kukuvugiramwo kuko numva n'indura ari nyinshi inyuma yawe Eh, eh, burya niho umwaka uheze Mhm.
haba ibintu ibintu by'amatora Eh, ama- amatora amaze kuba Eh, bakizera yuko ibyo dufate ibiciro bizahora biga- bigabanuka Mm.
ariko uko babyizera se tuba bisanze niho uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu umaze kugera mu kwezi kwa gatanu ku kwezi kwa gatanu iyo turiko turamarira ibintu byaduga cyane hamwe biteye ubwoba
hama uko biduga bara- baraduza imishahara cyane bijyanirana no kuduga kw'imishahara
ubu ntabwo imishahara igira iduga ahubwo kuduza imishahara batera bashyirako n'amakori ahubwo mbere nta makori yigera n'ahaba yego urakoze kutubwira iby'iyo iby'ibyo urakoze kudusangiza ayo makuru reka tukureke kuko twumva tutumvikana neza harimo induru nyinshi tuta- ntitubandanye tugora bariko baratwumva ku maradiyo yabo si ibyo ga silvestre yego urakoze cyane ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri isanga y'uno munsi twabahaye akanya kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwaho iwanyu ayo tutamenye aho mugendera aho mwiga aho mukorera umwanya ni gwanyu muragira kandi n'ico mutangaje muvuze ku yo twabashikirije muri kuno kwezi kwa gatanu guhera uno munsi ndetse no mu yandi mezi abanziriza akanya ni gwanyu mwidagadugire ku ijwi rya amerika marcel ikads
ndakumva mm, uherehega marcel
Eh, mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka ngororero Mm, haravugwa make mu burengerazuba bw'u Rwanda
Eh, ibintu bijyanye na mituweli kuri abantu bafashwaga na leta uruvangore muri muri abayobozi b'utugari bari kujya bajya mu baturage bakayaka amafaranga bayafatiriye mu mu mirimo bakoraga nyine bishyurwamo na leta ugasanga rero ni ikibazo gikomeye pe n'ubundi hari igihe baba batarabona ubushobozi noneho icyo nagira ngo mvuge ni ibi bintu bijyanye no kwimura abantu biva mu mibiriza cyangwa muri rusange usanga biteye ikibazo mu baturage kuko hari igihe usanga ajya kumwimura nta hantu afite ari bumwoherezeho usanga rero icyo kintu leta yakagombye kureba ukuntu iki- iki- ikoraho ku buryo bazajya bimura abantu bareba aho bati wenda niba ari inyungu rusange bakagenda bishyurwa niba ari ibiza bakareba koko niba ari ibiza aho hantu mbese bagenewe gutuza cyangwa ntabwo bahatura niba ari ukubaka inzu zikomeye ni uko bakazubaka ni ibyo nagira ngo mvuze murakoze urakoze cyane marcel ugira umunsi mwiza ngaho mu rwanda marcel yamaze kugenda ariko yakoze cyane ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nadia utumirira amate gatonya na n'akaririmbo big time ka ivon boravan amace tugaruka twongere twakire abakunzi b'ijwi rya amerika bakiturindiriye umwanya ni igwanyu amakuru avugwa iwanyu aho mugendera aho muba twabahaye akanya ku ijwi rya amerika kugira ngo muyatubwira akaririmbo uh, big time ka ivan buravan muhisi ivan buravan wo mu rwanda avuga yuko abavuga ko urukundo rutakiriho baba bihenze reka kabaryohera aho muherereye hose
We're making it with no casting, making more money. If you could rukundo rutakibaho, n'amahomvu, n'amahomvu. Mm. Ngo ni gake gake, agasigaye ngo ni gake gake. Okay, mfe. Mm. Twemere barura karura, natwe akarura tukamire. Reka nono. Mm. Ndumva you. Bitagakwiye, ndumva you. Let's fight love, yeah, one time. Big time, eh. We're making love again, eh. Yeah, yeah. One time, eh. Big time, eh. We're making love again, eh. Mm. This is what we do. Do, do. Do, do. Do, do. Do, do. Do, do. One bad energy keeps chasing. nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziba kumana kuko nk'umuntu njye simba ntabibasha reka taha Yes, I am a billion melodies and songs for you. Let this love fly so high. I mean so high. And over you. And over you. Let's spread love, yeah. One time, big time, yeah. We're making love again, yeah. One time, big time, yeah. We're making love again. Mm. This is what we do, do, do, do, do, with your love, do, do, spread love.
Move up from the beat.
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya na murisanga y'uno munsi mwumvise ibyo turi ko turavugana ko ni amakuru yanyu mutubwira uno munsi namutumire abatumire ni mwebwe amakuru avugwaho muri ico muvuga ko twabatangarije ko atandukanye yaba ku rwego mpuzamakungu canke mu karere k'ibiyaga vya afurika mu burundi mu rwanda muri uganda muri kenya muri tanzania aho hose tuhafise tuhafise abamenyesha amakuru kandi barababwira amakuru ku munsi ku munsi ariko na mwebwe murashobora kutubwira avugwa ayiwanyu twakire um, jerome jerome ikaze ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze cyane kumpa ikaze eh, urakomega jero
ndashima imana yo mu kirere uko biri kose iyo mana yo mu kirere ni yayo
yo mu hejuru
ntuzi hari hari abemera izitandukanye ushobora gusanga hari iyo mu kirere nyine nk'uko ubivuze ni yayo wemera iyayo
ni yo mu ijuru ariko hariho korale y'abadivantisite yararirimbye ati hejuru mu kirere urumva ni hejuru hejuru hariya mu ijuru Ah,
yegome cyane tura- turashima imana ni jerome ndi hano i kigali mu rwanda Mhm.
ahantu bita kabeza niho ndi kabeza ndahabona yegome Eh, um, amakuru avugwa kabeza na yayo
amakuru avugwa kabeza ni ajyanye n'ibiciro byo ku isoko Mhm.
ku isoko ugiye ku isoko n'ukuri uva aya marira ari mu kukwica Mm.
ibiciro ku isoko byaraduze cyane ariko abacuruzi bamwe bamwe rero hariho bamwe bumva ko amo leta itera n'abandi bikika mu kiza bagakora ibyabo ugasanga ugiye kugura ikintu ku ibutiki imwe ugasanga kiri ku mafaranga menshi wagenda hano ugasanga kiri kuri makeya ugasanga umwe agurisha ku biciro byiwe yikuriye mu mutwe abandi bagacuruza ku biciro bahawe na leta abo ba- abo baca ku biri n'amategeko ko kizira uyarenze ko agahanwa eh, bigenda gute Ico nyene- ntababarimbura ico nyene nico nico twashaka muzotubarize kuko hariho bamwe bagera ku itegeko rya leta n'abandi bagera kuri rya tegeko ryabo bikuriye mu mutwe ugasanga bariko barahenda aba- aba- aba- abantu baje kubagurira ibintu kugira bunguke vuba vuba mu bintu bitajanye n'amategeko iyo ngeso rero twashaka muzotubarize neza neza ukungene basuzugura ibiciro leta iba yabahaye Mm.
bagakoresha iby'iwabo kandi ari ukunyaga abanyagihugu nk'ubu nko Urumva?
gusaba ngo utange akarorero kihutaga eh, jero kaho eh, bishika ni nk'i- ni nko kubiki ni nko ku ku vyahe biribwa ku vyahe bintu muja gusoma ugasanga umwe afise akabutike kihagera ariko adandaza uko leta yabimusavye uwundi nawe akicara ku mategeko yiwe
urabona muri iki gihe tuba twitungiwe no- no- no no kwigurira ibintu ibirayi ibitoke umuceri Eh, urumva eh, igitoke birajyana n'akantu dusotoma tugashyiramo kugira biryohe Mm, amusose yego cyane Mm.
ukagenda uka- uka- ugashaka n'ubwo bu- ubu- ubu- ubugari n'ubufu kuko ubu bugari iyo niyo bwahiye bwacuwe urumva?
Mm.
Yego. ugasanga kawunga iriko iragura igihumbi n'abiri Mm.
wagenda ahandi hantu ugasanga igura magana inani ahandi igihumbi wagenda aho ugura ibirayi ugasanga bariko ba- i- i- i- igiciro ikiro c'ibirayi ngo ni magana atandatu ahandi magana atanu mirongo itanu ahandi ane n'itanu ivyo bintu bikatuyobera urumva Mm.
igitoke ugasanga kiriko kiragura magana atanu Mm.
ahandi ugasanga kigura ane n'itanu Mm.
sotomati wa wa wayigura uno munsi kuri desase nk'ahantu ugasanga iriko iragura magana atatu
ni ibyo ukwihangana bintu ibyo bintu biba biteye ubwoba umunyu narinze ati naho ibintu bizamuka kurusha ibindi byose umunyu wo uri hagarako hamwe n'intore ugasanga umunyu uriko urawugura twahora tuwugura abiri n'itanu ariko ubugeze kuri atatu n'itanu kariya agasashe kaba gapfunze hajya haba harimwo ikiro canke canke na kanusu kuri kuri- kuri atatu N'akanusu.
n'itanu atatu n'itanu eh ariya mata y'inyange eh, eh, y'inyange ariyo atekeye mu gasashe mu ka- eh, mu gasashe tuhora tuyagura magana atanu ariko bageze ku magana eh, amajana icenda mu noti y'igihumbi bakugarura ijana Mm, kandi nayo iryo jana ntuheza ngo ngo ushobore gufata akamoto kagushikana ngo utware ivyo uvuye gusoma reka wa muvyeyi we kuva hano ku maferuje kugira ushike hano impande y'isoko ni magana atatu ku igare Mm.
urumva ko ata kintu bokoreye twasaba rero abanyamakuru ba- ba- ba- ba- bacu banyu bari muri aka karere bazotubarize ikintu kibura hano mu isoko ya, ya, ya, ya kabeza kuko ugiyeyo urabona ikiro ikiro c'ama- c- c- c- c'ibiharage biriya vy'ibitonore bishasha Mm.
kigeze ku bihumbi bibiri n'abiri Mhm.
biriya byumye ni igihumbi magana arindwi ahandi urumva nk'ahandi mu ntara ahandi hantu hegereye umuji bariko barabigura igihumbi magana ane magana atatu tukavuga ati ne hano bakatubesha ngo ibiciro ngo ngo natwe ngo tubironka bitubanye eh, eh, biduhenze cane urumva ukwihangana reka ubutumwa bwawe eh, jerome nze kubushikiriza umukuru wa kino gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda katari gakaba ariko aratwumviriza hama azorabe umwe mu bamenyesha amakuru biwe arungika kuraba uko vyifashe sivyo cane rwose murakoze cane nagira renda bashimire ku makuru mwatugejejeho Mhm. unyarutse kugira tuce twakira na ejide ntiwisangiza ikiyako oya reka mvunagure ivunagura bwira ko nk'umujyi w'igisahira ndabashimira cyane ku makuru mwanduhaye muri uyu kwe- kwezi mwarabikoze neza cyane muratubwira amakuru meza cyane ajyanye na hariya mu burundi wacu ajyanye na n'ukuntu batwubakiye ubwato buriya bwato nabwo ni ingenzi buzotuma igihugu kironka koyoko ibintu bikagenda neza mwaradukoreye neza cyane imana ibahezagire mutubwirire umuyobozi ahubwo azoza arongezamwo n'umwanya ube munini cyane murakoze cyane imana ibahezagire abeza turabakunda kandi dukunda ibiganiro byanyu urakoze uh, ubutumwa ndawushikana kwa etienne karekezi niwe aramutswa Umubwirire, igisata umubwirire.
c'ikirundi n'ikinyarwanda eh.
Atura- o- mu- mubikora neza mutuzanira abanyamakuru baciye ubwenge kandi babona kure cyane muri incabwenge cyane muraba kubahwa Mm, ubutumwa ndawuha bose cyane cyane cyane ndamukirize ntunzenye wa- ndamwibagiye ndamwibagiye
reka nda- reka ubutumwa ndawuha bose urakoze ugira umunsi mwiza sawa murakoze cyane ego arakoze jerome kabeza mu rwanda duce twakira na ejide ku yindi murongo wa telefone ejide ikaze ku ijuru rya amerika
amahoro neza abavukanyi Mm, weregaje
ni muri kenya kano kanya kenya nairobi cane o nairobi aha nuko rero amakuru tuzaniye n'aya havuye muri kenya ivyiyumviro ico ubona ko yo twagushikirije bikaba ivyabo
makuru ngira mvuge ko mwashikirije n'ibintu biguma bivugwa naye ndaraba ibikena by'isukari mu gihugu cyacu cy'u burundi ariko hari impande zose leta n'abageresosoro baravuga yuko isukari ikwiye babona i- n'umwe niyo mwaka uzayo yuko ihari ariko abantu bato bato bakidoga ko batayironka ikibazo cyo cyangwa ni kimwe esike none iyo sukari kubona ko ikwiye abandi bakayibura ijya hehe bikaba bigaragara yuko hari bajejwe inzego zo kwikurikirana kuraba ibintu by'urudandazwa yuko badakurikirana cyane bobo bafite imifuko mu nzu bafite amatone ariko abandi bato bato bajya kugura imwe ku kiyiko ntibayironke aho rero bantiye mu kiganganzira yaba icyo kintu akagikurikirana kugira ngo abantu bose b'uburundi sosumuni y'uburundi bose bashikirwe hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri buramatari w'intara ya mwaro ariko ndabisanga byasaba avuga yuko atabidandaza bikwiye gusohoka iyo ntara uretse abantu bafite uruhusha ibyatangajwe nande bitangarizwa he
kuri radiyo isanganiro yego byaciye mu makuru mu yadimisi z'u burundi ndavuga none nk'umurimyi arima nimba arimo ibijumbu nimba arimo ibirayi arakenera agasukare imwaro nta muceri barima none adoga ibyowe kandi asanzwe akeneye nawe gushora aronke amafaranga kugira ngo ajye kugura ibindi bintu adafite atashoboye kwimbura nkabona yuko umenga baba bari kubabohera amaboko umugongo aba bantu bato bato umuntu mu gihe yoba ashoye ibintu byiwe yirimiye akiyimbura ata muntu abyize bovuga bati birenze intara nutange tagisi ariko ubwo burenganzira akaburonka kuko ni ibyimburwa byiwe ikindi novuga ngo yashyikirize abantu bafatiwe ngo bavunjayi mu rumonge ngo ntibabifitiye uburenganzira nasaba leta igatoma neza ikazovuga iti umuntu arekuye kuvunja ni umuntu ameze ukuntu uku bagatanga uruhusha ariko ikibazo cyangwa n'ayo mafaranga ko baba bayabatse bakavangwa mu minwe ya leta ubwo muri bidi ya leta baheza bakayashyiramo bakavuga bati amafaranga twatse abantu ibi n'ibi n'ibi yakoze ibi n'ibi rero ndabona yuko umenga hari ukuntu leta yoraba neza ntihagire abantu baronka bimwe abandi nabo batari babironkako urakoze ubutumwa bwawe bavuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo
yego murakoze urakoze namwe.
ugire umunsi mwiza ejida
sawa mumererwe neza ego reka duce twakira na jean dusaba ah, kiliane kuguma ku murongo ko turazi ko tumufise turahera kuri jean jean ikaze ku ijuru rya amerika
mwakoze cyane Mm, uherereye gayoha
mperereye mu murwa mukuru w'u rwanda kigali mu karere ka gasabo Mhm. haravugwa make ngaho
Eh, havugwa make
haravugwa nyine batubwiye ko ibintu ba- babikatuye kandi ba- ba- bagira bit- bit- batarigeze babikatura n'ubundi byagumije guhenda Mm, n'ukuntu nyine basenyera abantu kandi badafite ahantu ho kujya mhm, Aba- abanyeshuri ugasanga turirwa tu- twabu- twabuze ibigo byo kwigaho mm,
Eh, ubwo nyine abanyeshuri nyine ubu babuze aho biga kandi nyine a- abantu nta hantu nyine ba- wenda babateganyije ho kujya mm, ubwo nyine ni mu rwego rwa serera mm.
Mm, murakoze urakoze eh, ka- ni ukwihangana hanyuma nabyo tuzosaba abamenyesha amakuru bacu bara uko byifashe twumve ico leta Mm, ibigo nako
Eh, murakoze cyane urakoze ngaho ikigarugira umunsi mwiza turafise na kiliane kuri ndi murongo wa telefone kiliane ikaze ku ijuru ry'amerika
mwakoze cyane Mm, uherereye Amahoro.
gakiriya ni amahoro nawe n'amarembo Nairobi. n'amarembo Eh, aha i nairobi haravugwa iki
Eh, nairobi imvura ihari n'ubuzima bwazinze Mm,
ubuzima bwarazinze ikigizi cy'ubuzima kiri hejuru cyane ibintu byaraduze ariko icyo nashaka kuvuga ko cyane si icyo mhm,
nashaka kuvuga cyane kuri rya tegeko ryo mu buganda rya- ry'abahuza ibitsina babihuje mm,
kuko mm, afurika mhm, cyangwa se igihugu icyo ari cyo cyose kirafise uko cyipanga n'imico yacyo n'uko kimeze mm, rero njye nkantangazwa n'ukuntu amerika n'ibindi bihugu bindi by'abazungu mm, baza kudutegeka uko dukwiye uko dukwiye kumera mhm, uko ubuzima dukwiye kubutwara uko imico yacu ikwiye kumera n'ibyo bintu namba uri umurundi wowe cyangwa uri umunyarwandakazi hari aho wigeze kubyumva muri polisi y'igihugu cyangwa mu- mu burundi cyangwa mu rwanda Eh, ku- kumva no ibiki mu buganda nta bihari kumva
Ubwo niho ndavuga. hano we ntikumva eh, sintahuye ikibazo bajije ati hariho nigeze kumva iki ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone turasigaranye iminota cumi kugira ngo tube dusozereye ikiganiro ah, c'uno munsi abakunzi b'umudiho wa rege ku ijwi ry'amerika reka kano karimbo ka bomarle tukabature muri iyo minota cumi isigaye turaza gusura ku matelefone twakira abatandukanye kugira ngo batubwire ayavugwa aho muherereye
Born to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it when I analyze the stance. To me, it makes a lot of sense. Of the dreadlock rasta was a buffalo soldier, and he was taken from Africa brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, dreadlock a rasta, buffalo soldier, in the heart of America. If you know your history, then you would know where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me who the heck you would think I am. And just a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America. Said he was fighting on a rival fighting for survival. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Said he, why yo yo, why yo yo yo, why yo yo yo yo yo yo yo, why yo yo, why yo yo yo, why yo yo yo yo yo yo yo, buffalo soldier tried into the land. Whoa. Said him on the run and made him on the hand. Tried into the land. Yeah, yeah. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Buffalo soldier. Dreadlock Rasta fighting an arrival, fighting for survival, driven from the mainland to the heart of the Caribbean.
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise nestor ku yundi murongo wa telefone nestor ikaze ku ijwi rya amerika nestor ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze Mm, uherereye hehe
anditse nese bizimana mperereye ikabari muri uganda muri uganda muri uganda amakuru tuzaniye ni ayahe
Eh, amakuru mbazaniye hari amakuru nshaka kubaha ariko kandi hari n'ikibazo nibaza mu makuru mwaduciye mwatugejeho muri- muri uku kwezi Ah, ndashaka kugira ngo muzambarize ura- uri kubona muri malawi leta yafashe icyemezo cyo kwirukana impunzi z'abarundi n'iz'abanyarwanda mu duce bakoreragamo Ba- ah, pana aho bakore- babavana ah, nubwo bataba bahakorera babavana hagati mu gisagara bakabasubiza muri ah, zaleka impande- ikambi iri, ah, itari ku murwa mukuru Ok, Eh,
ok, ndabizi nibyo na- nicyo nashaka kubaza mm, kandi urabona ibi nibamara kubakusanyiriza muri ziriya nkambi ntabwo bazaba buri kimwe cyose bakeneye cyo- nk'uko bisho- babaga bishoboye hariya mm,
nasabaga nasaba ngo muzatubarize ababishinzwe ba- barebe baba- babikirize bongere bakore hirya no hino bakore imirimo yabo ya buri gihe bakora ibintu ku buryo bashobora kwigisha abana ku buryo bashobora kubona icyo kurya kibahagije n'icyo kwambara kubera ko kuko tubibona umuryango w'abibumbye nabwo ntabwo dushoboye kureberera impunzi ziri hirya no hino ku isi nta byo kurya babona bibahagije Eh, rero andi makuru nashaka kuba hano mu gihugu cya uganda na ni itegeko rishir- riheru- riherutse gushyirwaho umukono n'umukuru w'igihugu cya uganda nyakubahwa yoweri kaguta museveni rizigira abantu ri- ribuza abantu guhuza ibitsina babihuje rero ayo makuru akaba yavugishije benshi am- amangambure abantu bari hirya no hino ku isi ndetse n'abayobozi bamwe b'igihugu cya uganda bakaba bamaze gufatirwa ibyemezo na leta zunze ubumwe za amerika ko badashobora guhirahira ngo bari batita muri ki- muri kiriya gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika Eh, niyo makuru ari kuvugwa muri uganda Ubona- ikibazo cyane muzambari biba bishinzwe icyo kijyanye n'impunzi ubona aba abanyagihugu ngaho muri uganda none ndatse kumenyesha amakuru wacu ignatius bahizi yakoreye kuri ico kibazo ariko aho uri wewe ubona abanyagihugu bakiriye gute kiriya cemezo ca leta yanyu
cyishimiye cyane kubera ko uri kubona bama- bamaze ku bamaze kubona ko ubutinganyi bukomeye cyane mu gihugu cya uganda bufashe n'intera mu gihugu cya uganda ndetse no ku isi yose Abanya- abanyayuganda badepite babahagarariye mu turere twabo ko icyo kintu batagishaka ko bagenda bakakora nk'itegeko kugira ngo bazaje barahana byimazeyo ah, abantu bazaje bararebaho icyo kintu ko umukuru w'igihugu cya uganda yasije kwitwi- ye- yemeye gusinya ririya tegeko agendeye ku bitekerezo by'abaturage Eh, abanyarwanda ntabwo babishaka ntabwo bashaka ngo mu- muri iki gihugu ha- hazemo abatinganyi kubera ko babona kiri kintu ntikihabwa intebe mu gihugu nyuma ho- nyuma yaho hazakurikiraho ikindi kintu kinakomeye hari akantu uvuze ngo ah, bamaze kubona ko byafashe iyindi ntera ushaka kuvuga iki ni ukuvuga ko uriko uragenda urabona ko abakundana ba- abahuza ibitsina nabo babisangiye ari benshi insigura hagati ico ushatse kuvuga ngo byafashe iyindi ntera nesto
Ah, nk'uko tubibona hirya no hino ku mu- ku- amakuru ah, twumva hirya no hino ku maradiyo hano mu gihugu na n'uko tubona kuri social media inteko ishi- hari amakuru bwatanzwe ko hirya no hino mu bigo by'amashuri hashobora kuba harimo ba, ba porofesa cyangwa se abarimu bakoresha abana ibyo bintu byatumye umukuru w'inteko ishinga amategeko yohereza u- amatsinda y'abadepite hirya no hino gukora iperereza mu- mu- mu mashuri gatandukanye mu gihugu ba- basanga nibyo koko icyo kintu kirimo nk'uko byatanzwe na- byasohowe na ripo- na raporo ripoti yatanzwe n'abadepite bari bayoboye ubwo butsinda
basanga mu babikora hariho abatarakwiza imyaka cumi n'umunani
ya barimwo ni abana bataraja muri urwo rwego rwo kwifatira ingingo
barimo barimo ndetse n'ababana bo mu baba- bari hasi y'imyaka icumi ba- biga mu negro mu mashuri matoya ya pirimeri urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Ariko byara- uganda byara- Eh, ugira umunsi mwiza Okay, urakoze nawe ego ugira umunsi mwiza murakoze nestor ni no kuri we duce dusozera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwumvise ko twari twabahaye akanya kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa aho muri turi itariki ya mirongo itatu na rimwe ukwezi n'ukwa gatanu no munsi ukwezi kuraza guhera hari menshi twabashikirije hari ayo mwatubwiye mushobora kubandanya kubandanya ikiyago ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ayiyo voa radiyo yacu facebook mushobora no kuza muratwandikira mukatubwira amakuru yanyu aho muri aho muherereye ari ibikenewe tukarungika amenyesha amakuru bacu bakaza kuyirabira hama mukayumva ku iradiyo mukunda ariyo ijwi rya amerika kuri mikoro rero yari diana nini nahazwe muri isanga y'uno munsi yariremesherejwe muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika reka nshimire abamfashe mu buhinga bw'ibyuma nadia tahana enjeniyeri bari kumwe nibo batumye amajwi abashikira nshimire by'umwihariko abarenga mirongo ibiri na twabanye muri kino kiganiro bakadushikiriza amakuru muri kenya muri uganda malawi ahatandukanye mu burundi mu rwanda mwakoze cyane kugira ico muterereye muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi tubasigiye slowly ya melody um, turaza ku ya medi murantunga turaza kusubira saa kumi na zibiri ku masazo bagezweho ijyanye no ku isi
Cause I
attention